e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso lebeletse ntlhae e e seng monatenyana mane um batho ba bangwe ba fitlheleng ba re bona ga ba tsewe sentle gore ke e lebeletse e maphata a mabedi gore ka fo letlhakoreng la gago o le mothapi kgotsa o le motsamaisi le ka fo letlhakoreng le la gago gore la modiri gore leitlho le a go lebeletseng ka lona e thatanyana ke kgomo ya mošate fela re ka e tlhalosa yang kganye ya go sa tshware badiri ka go lekana um gongwe ra neelana le ka dikai tsa yona um kgang ya go tshwara badiri ka go sa lekane go go dirwang go dirwa gantsi ke baeteledipele um kgang e, e re e bitsa favoritism ka lereo la seeng mm. e leng gore um opposite ya yone ke eng opposite ya yone ke ke go bulia batho ke go harasa batho so go nna yalo le go tshwara badiri jalo go feleletsa go dira maphata maphata a mararo mo badiring ke ba e leng gore o ba tshwere sentle ba e leng gore ha ba le ba o ba tshwereng sentle gongwe mongwe o mo tshwereng sentle o mo favorang a sa tla tirong o bona le group e nngwe e o e tshwereng sentle mme o ba duela molemo o monnyane be go nna le ba e leng gore gotlhe-gotlhe mm. ga o ba direle molemo mme yaka e le badiri ba le bosi ba ba setheo tse le sosi um eh, o setse o ba arogantse and-e mm. ka go ba arogana yalo o setse o tshetse moya o sa siamang mo gareng ga badiri mm. um o itse dr ross ha, ha ke e lebelela ke ipotsa gore a go a kgonagala gore mothapi kgotsa motsamaisi o a feleletse a kgona go ka tshwara batho ka go lekana gore go a kgonagala sentlentle fela a re pele re a kgakala kgakala ka yona kganye e go a kgonagala gore eh, mothapi kana moeteledipele a tshware batho ka go lekalekana ka gonne um e, eh, ga simolola a tshwara batho jalo boeteledipele ba gage re ka bobitsa ka lereo la seeng ra re o na le poor leadership style mm-hmm. so yaka a le yalo go thibela go nna yalo ke go fa um go reetsa bareetsi go reetsa dingongora tsa bareetsi gore ha o le modiro le moeteledipele gongwe ga o kgone go tla tirong mm. o actisa o mongwe e nne ene acting maybe ke acting director acting ceo mm. ka moso um kgwedi e latelang o fa o mongwe kore badiri ba gago wa ba empowera botlhe and-e mm. o leka gore o itse badiri ba gago botlhe o itse le gore ba dula kae o itse le gore a ba siame a ba tshela sentle mhm. mme ka tsela eo o ba fa attention mongwe le mongwe wa bone o dirileng bontle wa mo akgola mhm. ga o fedisa gore go nne le ditlhiki tse ntse ke bua ka tsone tseo mhm. gonne ga o sa dirielo bone badiri ba ba setseng ba ikgaogantse ka dikarolo bone e ka nna bone badiri ba e leng gore ba feleletsa ba nguna-nguna mo gare ga bone gore ba feleletse e le gore boeteledipele ba gago ga e sa tlhole le boeteledipele bo bo kgatlhisang ga o sa tlholo ebile o kgona go nna le maatla mo badiring ba gago gonne ba go ne e, badiri ba gago jaaka ba ikadile ba le bararo le ditlhopha tse tharo jalo ga ba go lebe sentle ka leitlho le le siameng mm. ba bangwe ebile ha go kgonega go na le sengwe tse e leng gore ba ka kgona go go dira sone gore se go utlwise botlhoko o utlwe botlhoko jaaka ba tlhole ba go lebile o tshwere ba bangwe sentle bone o tsa ba tshwara sentle ba ka kgona go se dira go tsena botlhale hmm. eh, maaforika borwa yo re buang le ena o ke dr kedisaletse ross mme re lebeletse kgannye ya go sa tshware badiri ka go lekana kwa ditirong ka romela molaetsa o wa gago wa kgatiso mo nomorong eo ya whatsapp ya 0825656674 re tle re kgone go ka utlwa maitemogelo a gago wa kgotsa ka gongwe ba le babedi go ya go ba le bararo mo 0898605665 re utlwe gore gongwe le wena o le motsamaisi o reditse se dr rosa se tlhalosang fa gore hei o itse gore ga go kgona bonagale gore nka ba ka feleletsa ke tshwere batho ba ka go lekana ka gore ba farologana mekgwa ya bona ya farologana ditiro tsa bona di a farologana yaanong um ba feleletsa ba go bona ka leitlho le ke teng ga ba lekane wena mo pele ga matlho a gago go le gantsi bile yaka ke bua yana dr ross so se sa gore batho ba feleletse ba ba tsena motho a re hai ha o re tshware ka go lekana modi wa sona keng ha e ka tswa e le ka fo eh, ditšheleteng kgotsa e ka tswa e le ka gore ka gongwe gore um motsamaisi o a ba lebeletse gore he eman eh, o o dira botoka go phala o e se gore o go tlhoile o ba ntlhoile mo pele ga matlho a gage e tlholwa ke eng ntlhae eh modi o wa go sa tshware badiri ka go lekalekana tota jaaka ke tlhalositse e tlhola ke baeteledipele ba ba nang le poor leadership kana poor management because ga ba na le poor leadership ba na le poor management ba tlhoka go farologanya le maitsholo a bona ha a kgone go bona gore ha tshotse batho jalo a ba farologanya go ya ka the way ene a bakalang ka teng mm-hmm. ene ka bo ene o senya boeteledipele ba gage gonne ga a sa lemoge gore o senya boeteledipele ba gage ga na be a kgona go lemoga gore a khu sentle ga na khona go lemoga le gore favoritism eo e khosa eng mo gare ga organization because le ga organization go setse go rena moya o seng monate o tlhodilweng ke go sa tshwarwe sentle mo tirong ga kgone le gore a itumele ga kgone le go boela morago gore a kgone go bona gore mowa oo wa go feleletsa o dirile le gore badiri ba seke ba natefela le ke tiro because tse ding mm. tsa matshwao a tsona ya favoritism re bona go na le di-rotic tse dintsi mm. because batho bao ba setse ba bona gore ee go fatshe mo e leng gore nna nka kgona go developa ka grower because o kgona le gore a traine ba a ba tshwereng sentle ba favorang di-opportunities ga di tla di le mo tirong di neiwa fela ba e leng gore ke bone ba ba ratiwang mm. ga go na le di-incentive gore ba duelwe go ya ka performance ya bone um eh, gwa go duelwa fela ba e leng gore ke bone ba favoriwang so go raya gore ba ba ba sa favoriwe ha ba na ditšhono ga ba kgone go benefita le mo di-benefits e leng gore company e na le tsone mm-hmm. ebile ga o bua ka go leboga tiro yaanong wa ntshosa eh, se se mphitlhisa mo goreng ke go botse gore e le gore ha go le yalo o lemoga gore ha le tsewe ka go lekana ha o kgone gore o ka re ka gongwe o ye go go ngongorega o kwale dingongora tsa gago o dule fatshe le ba bangwe ba ba maleba gore le lebelele kgannye pele e fitlha mo goreng modira iphitlhela a lebogile tiro ka ntlha ya seemo se ee ka gonne gone go tshware go sa tshware sentle ko tirong kana go kgarakgadiwa e le yona opposite ya favoritism hmm. badiri modiri o feleletsa a ikutlwela gore mare mm. mo tirong mo ga ke a tshwarwa sentle so go na le le mokgwa o e leng gore ke a nefadiwa go na le mokgwa o e leng gore go tshwarwa yalo ebile le relationship E ke ke nna lyo ne le modiri wa ka ga e ntse o tshabela go tla go kwena go approacha mm. le ga a thagetse ke go thata ha a kgone go tla go kwena go approacha because go tla loganye nna ga re go setse go kwadile fela gore mo ekele eh, dipelo wa ga go ga go setse ditše jaanong ho ya ka ka bo di labor relations act mm. e pele le e, tsa it is a judge and fair labor practice because go nale o nale di two botsa go goreng o re ga wa tseiwa sentle goreng ke re o mongwe e o tseilwe sentle nna ke ne ke le team ke fola under team e nne ga ke a kgona go kry-a maduo a e leng gore ba bangwe ba a kry-ile ga hmm. le ke complaina ka gore ke ye go trainiwa ga go tle nako ya gore ke romele for training gonne ke se o thuseng e sentle jaanong o kgona le go a go tlhatlhela yone grievance ko tirong hmm. o na le di ditshupo le dikai mhm. tsa gore why wena o tsaya gore ga wa tse wa sentle ko tirong mm. iyo um e ka thibelwa yang bosula bo bo ka thibelwa yang feleletsa o iphitlhela ka gongwe o le mo go yona pele ebile pele re ya ko goreng e ka thibelwa yang a re ko go boitumelo re utlwe gore ena reng tumi um rose le kae re teng mm. eh right ke boitumelo mo Hartwater aha man wa itse so se le se le buang ka tsone ke so se e le gore nne teng bontsi ba rona mo sepheong se ke se direlang mm especially rona ya ka eh, ba biri ba bantsho mm re fila gore se setheo sa rona gone nong ba ba biri ba ba sweu ba na le tetla ya go pega bana mo di eh go isa bana basadi le bo mme go ya le ko gae ka dikoloi tsa mmereko mhm. rona jaaka ba bantshwenyana ga ra letlelelwa go dira seo mhm. ga o dira seo o bua o molato mme seo se utlwisa botlhoko mo e leng gore o feleletsa e le gore ga o tsoga mo mosong o feleletsa o ipotsa gore a na ke mmerekong kgotsa ke tlogele mhm. so so seo nneteng ga di-company tse dintsi di tsa ithuta production e tlo go ya ko tsase ha e le gore ba e bontsi ba basebetsi ba ah, ah, ah, e le gore eh, o sekopi o nna le eh, absentism e ntsi mhm. o feletsa e le gore basebetsi ba gago ba resigna yaka ba setse ba se diragala mo setheong se ke se direlang mm, re lebogile tumi fela ga gona le mo lekileng la le ka go ka ba bontsha ka gona gore go na le dintlhanyana tse sentse di tlhalosa tse le sa di dumeleng eh o sebokotse ke tlhalosa mo tlhakoreng laka mm. ile ka ba ka belesetswa mo tirong ka lebaka la go emela dingwe tsa dilo tse di tshwanang letse mo e leng gore ba ile ba lemoga gore ga re ka ya ko CCMA le nna ka nako ha ba ne ba mbeleseditse mm. ba lemoga gore ba tlile go lusa kgetsi ba mpitsa ya boela mo tiro mme seo ga go a change sepe mhm. setse ba basweu ba na le nnete ga ke e bayalo e nna kete nna ke nna ke nna le kgatlhanong le ba basweu kante nnete se ke ne se bua kere it will be fair mm. if re rotlhe ka treatiwa ka tsela e e tshwa ah, kgaogile kgaogile tumi fela o motlwile utlwile dr ross e ke mo thule mma mm, gore dikakanyo ya ka ntse o bua fa gore dikakanyo di a nna teng gore motho a feleletse a batla go ka tlogela tiro mme ga gopola gore ke a go jang gape bogolo tlampe ke bue le bone re bone gore a seemo se se ka seke sa tokafala ne ke santse pele re ya kwa go tume ke go botsa gore um mokgwa o re ka o thibela yang eh, kgotsa batsamaisi bathapi ba ka leka go ka thibela matsapa a ka tsela e ntseng jang eh pele ga ke araba eo um ke kopa go go araba rre ke be ke tla go tsena mo go yone eo eh ntse re bua ka favoritism e leng gore favoritism e e ka nna favoritism ya eh gender kana mmala mm. so jaanong ga e tla go fitlha mo e feleletsa ya ka rre ke ne a bua eh e feleletsa e le discrimination um mm. ka gonne yaanong e, e, ke favoritism mme e leng gore e ya ka mmala jaanong mm-hmm. because mo mo mo ditirong go na le di-employment laws le mm-hmm. um eh, di-policy tse di tlhalosang gore teng mo ditirong gore ga go ka ga fitlhelwa e le gore go na le kgethollo ya batho go ya ka um eh morafe kana ka bong go tla tseiwa di-steps so go botlhokwa gore badiri ba leke gore ba bale di-policies tse because mo teng ga di-policies tse mm. go na le gone gore ba ka kgona go thusega mm. gonne ba tle ba tlhaloganye jaanong ke ne ke ke ke utlwile ntate tumi a tlhalosa mme ga a tlhalosa gore jaaka ebile ga ba mmitsa ba bua ene o ne a ba raya reng mm, and then mm. be ba dumalana ba reng mm. ga ba ne ba dumalane gore ba itemogile gore ba phoso mme mokgwa o ba ka se tlhole ba e, ba o dira um eh, resume ke ba a na le tokomane eh, e leng gore e tla mo thusa gore ga so sentse se tsweletse a kgone go tsaya dikgato tsa semolao gore a kgone go thusega go seke ga thusega ene fela jaaka bua gore ba ba seng ke bone ba e leng gore ba seibariwa go thusege le batho ba bantsho ba ba berekang mo teng ga setheo tseo aha um a re utlwe gore janki ka kwa rusty dusty a reng janki le kae re teng bona ke fetile mo selong seo ka tota ebile ke ne ke le motlhasa kgatelelwa gore ne ke tlogele mmereko but mara ga ke feta ke nagana ko morago gore bana ke ba go jang lapa la la la go tshela yang e go nna thata go nna ene re tshwanetse man nako ya mmereko e file ke ipotsa gore a ke mmerekong kgotsane because of eh o motho motona ka go nna kwa le o nkgatlhale nkgatheletse o bona gore selo se ana dira ka mo go nnane e ne e le gore ke fetse ke tlogetse mosebetsi ke tswile ka foo ka ba ka fetsa ke nna e ne mo tumelo e ke leng mo go yone gona lenyane ka ba ka fetsa ke nna le monagano o mowa gore batho mare a ntse ke dile plane mm. go na le gore go suite nnane a go suite ntate o bogolo ke tsamaye ke dingake ke go mmatela ngata e ka mo ke selo se ntshebile sa dira gore ne baetapele ba ba dira mm. ka go mosebetsing a ba re tshware ka go lekana gonne mm se se fetsa se re dirang ko gore nne go fetse go nna le dilo tsa go tshwana le tse tota, go nna thata go nna thata ka lucky ka hmm. lucky a suta ka mabaka a mang a itseng ka tlhala ke tsa ke bereka monate sene le nne ke sanane ke le foo hmm. ee jankere go utlwile utlwa ke a leboga kutsa he ya kgakala dr ross wa e utlwa kgannye kgante tsenelela thata-thata yana yo yo eh. yo he batho ba amega thata ko ntle kwa man a re a tswalle nna le wena re re tle re lebelle gore ne re santse re tshwanela ke gore re lebelele gore re thibela jang pele re kgaogana ka gore ke yona ntlha e eh. botlhokwa e um um yone yone favoritism eh e ka e ka e ka sedisiwa mm-hmm. ke ga ba di ba ba ka leka go go assessa go go tsa batho go ya ka se ba sikisa mo tirong performance ya bone go lebelela performance ya bone mm. eh tla ke re sekai ga modiri a bona gore nya o o performa botoka ene o reporta ka nako eh mmereko wa gago o dira manontlhotlho mm. a ka leka gore ene o mong a leke go thusa ba bangwe a find-e gore ke mo kae mo e leng gore ga ba tlhaloganye o a kgone go ba thusa gore le bone ba kgone go nna mo seemong seo mm-hmm. Mm-hmm. and then gape baeteledipele ba ka leka gore environment e ba bereka mo go yone ba dira mo go yone ene-environment e pleasant e monate mm. e 'irang gore batho ba kgatlhegele go ya tireng mm-hmm. le ene a tsene mo matshelong a bona le di-consent tsa gage e nne ka tiro mm. um baeteledipele ba seke ba feleletsa ba ipona ba nnile le ditsala le ba le ba ba dirang le bone mo e leng gore go feteletse go phetelela hmm. ba tlebe ba bona e, o mongwe a tlhola a biditse ko kantorong a tshega le ene o hmm. mongwe le ene a itseng gore o tla ba seo o e le ena a itseng gore top management e a reng hmm. so dilo tse di ntseng yalo di feleletsa di mo direla gore ene ka bo ene o itirela gore a nne le seabe se se sa siamang se se monate mm. and se sengwe gape badiri ba gage a leke go bona gore badiri ba gagwe botlhe ba fiwa di-opportunities mm-hmm. tsa growth o kgona go ba empowera ka go lekalekana mm. ga a kgola o mongwe a mo a kgolela tiro e dirileng le ba bangwe le bona a ba kgole fela yalo ka gore mongwe le mongwe o batla go utlwa go twe di dira sentle o dirile sentle mm. mongwe le mongwe o batla go gola mm. letsatsi le letsatsi mm. dr ross re lebogetse nako ya gago mme re solofela gore le mo nakong e tlang e tla re ga re go tlhoka wa kgona go ka ikgorosa e ke lebogile thata nna fotaletso eh, tlhola sentle eh, ke dr kidisaletse ross ke industrial psychologist o utlwile o le mothapi o le moeteledipele gore ke dilo tse fentse e leng gore o tshwanela ke gore o di dire go ka tila selo sa go tshwana le se o iphitlhela o le mo seemong sa gore ba bangwe ba tsaya ka letsogo la molema ba bangwe ke le le mofuthunyana le la moja ke bone um tlhokaina go tswa ka ko rustenburg a re mkp le nna ke na le maitemogelo ao bothata ke go nna le ke go nna ditsala le motsamaisi ebile eh, botsamaisi a re gantsi ba batho ba bantsho a re ba utlwisa botlhoko thata go feta ba basweu a re ebile o ka fitlhela e le wena wena yo o dirang o kgobiwa ka mafoko go gaisa a re ditsala tsa motsamaisi a re sa bofelwe nna letlho fela se se nnang teng kwa tirong lebelela gore o dula kae kgotsa o tswa ko lelapeng le feng tlhokaina o rometse email eo mo mokopi at motsweding fm co dot zda a re tsamaye nna le wena re tle re goroge kwa ureng ya bobedi fela ke dumela gore e tla baakanyega ntlhae le wena o e leng gore o modiri molatele motsamaisi o bua le ga o lwane a kere o botsa fela ka mowa o siameng o sa lwe